radiyo mwumva ni radiyo ijwi ry'amerika murumva radiyo ijwi ry'amerika ivugira washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda mudukurikira kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu kigali mu rwanda mu burundi turi ku mirongo migufi short wave kuri metero cumi n'icyenda na metero makumyabiri n'ebyiri mwadusanga no ku rubuga rwa interineti kuri wa eshatu akadomo radiyo yacu vewa akadomo komu muri uyu mwanya hano muri studio ya karindwi i washington dc muri kumwe nanjye eugenia mukankusi ni umwanya w'ikiganiro murisanga ikaze mwese kuri radiyo yanyu murisanga murisanga ni ikiganiro cy'ijwi ry'amerika cyibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya afurika ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi ry'amerika icyo ndi mu ntara ya muyinga aho bita muri komine giteranye aho bitatura
ngewe ndi hano kampala uganda
gende mu gisagara cya bujumbura ni ikiganiro kimara isaha kuva saa kumi kugera saa kumi n'imwe buri munsi kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru
tuvuye muri leta ya colorado leta zunze ubumwe za amerika
mbanje kuramutsa abo batumire mwadutumiriye
nawe turagutumiye kurikira ijwi ry'amerika aho uri hose haba kuri radiyo kuri telefoni no kuri mudasobwa nawe turagutumiye ntuziheze urararitswe buri munsi saa kumi inshuti z'ijwi ry'amerika nongeye kubaha ikaze mwese kuri radiyo yanyu uyu munsi ku wa kabiri nk'uko bisanzwe buri cyumweru ni umwihariko w'abagore n'abakobwa kuri radiyo yanyu turaganira ku burere bw'abana mu muryango mu bihe bya kera abagore babaga bitezweho ibintu bitandukanye n'iby'ubu inshingano zari zitandukanye n'iz'abagabo ariko ubu haje impinduka mu mibereho ya buri munsi yatumye n'izo nshingano zihinduka abakobwa cyangwa abagore kera umwanya wabo ahanini wari uri mu rugo aho bagombaga kwita ku muryango mu buryo bwihariye harimo gusukura guteka kwita ku mugabo kwita ku bana kwita ku matungo magufi kuvoma ariko nanone batibagiwe n'ibindi bikorwa byo hanze y'urugo harimo guhinga gutera intabire kubagara imyaka guca ubwatsi kwahirira amatungo n'ibindi ubure n'inshingano z'umugore zaragutse cyangwa se zariyongereye nk'uko buri wese abyibonera umugore asigaye ari mu mirimo itandukanye hanze y'urugo uyu munsi turi kumwe n'umunyarwandakazi barbara homohoza afite uburambe mu bijyanye n'itumanaho ni rwiyemezamirimo yanditse igitabo yise shepti ni umubyeyi hakaba n'umwe mu bantu bakurikirira hafi ibikorwa by'uburere bw'abana mu miryango ndetse anatanga ibitekerezo kuri ubwo burere mu buryo butandukanye ni byinshi rero umuntu yamuvugaho ariko reka mbe ndekeye aha tubanze tumwakire ibindi mwifuza kumenya muraza kubimwibariza barbara ikaze ku ijwi ry'amerika
abakoze cyane jeni kutwakira mbanje kugushimira uyu mwanya uhaye radiyo ijwi ry'amerika n'abakunzi bayo
ni ukuri murakoze cyane ye umuryango ni ni ikintu gikomeye kigomba gusigasirwa yemwe nawo ni yagennye iminsi itandukanye yo kuzirikana ku muryango nko ku itariki ya cumi n'eshanu y'uku kwezi kwa gatanu ni umunsi mpuzamahanga wahariwe imiryango reka rero twibande ku ishingiro ryawo ababyeyi n'abana hari byinshi umuntu yavuga ku muryango ntitwakwibagirwa rero ntitwabivuga byose ngo birangize tubirangize mu isaha imwe gusa akaba ariyo mpamvu nifuje ko uyu munsi twakwibanda ku ruhare rw'ababyeyi bombi ndavuga bombi atari umwe gusa mu burere bw'abana mu muryango ariko barbara mbere y'uko tubiganiraho ku buryo bwimbitse cyangwa se ku buryo burambuye ndagira ngo ubanze utubwire muri make kuri wowe uko ubona inshingano z'umugore mu muryango zihagaze muri iki gihe ugereranyije na kera
murakoze cyane icyo ni ikibazo gikomeye gikomeye mu buryo icya mbere ndagisubiza nk'umwe uriho iki gihe uri mu muryango w'uyu munsi mu gihe hari n'abari mu miryango y'imyaka yatambutse yego none reka reka ngisubize rero nk'uri mu muryango w'uyu munsi nk'umubyeyi mu muryango w'uyu munsi umuryango w'uyu munsi uratandukanye cyane cyane n'umuryango wahozeho kubera ko ubuzima bwagiye buhinduka ubuzima bwafashe ishusho itandukanye n'iyo yari iriho igihe cya kera igihe cya kera nk'uko watangiye ubivuga umu- umubyeyi yabaga ari mu rugo akarera abana agakora imirimo yo mu rugo wenda umugabo we akaba akorera hanze cyangwa se bafatanya mu guhinga uyu munsi biratandukanye cyane n'iyo shusho ku ruhande rumwe ariko hari n'aho byenda gusa bitewe na- n'aho turi reka mvuge ngo ku- ku rwacu ruhande nk'abanyafurika cyangwa se abadukurikiye ba- ba- bo muri afurika bo mu rwanda b'i burundi muri kano karere k'ibiyaga bigari ndetse yewe n'abadukurikiye bo muri diaspora ariko baturuka muri ibi bihugu hari ukuntu imiryango yacu yari ifite umuco igenderaho Eh, i- i- n'ubu nubwo haje iterambere uwo muco u- u- ugifite ukuntu ukomakoma umuryango ariko hari ibyo tutakwirengagiza ntabwo twakwirengagiza ko haje iterambere iterambere ridutegeka eh, ridutegeka kugira ibintu bimwe na bimwe duhindura byahozeho kera ariko ubu tubihindura kuko turi mu iterambere cyangwa se dufite ibyo twize reka rero ngaruke ku kiganiro cyacu aho cyubakiye um- umudamu n'umwana iterambere ry'uyu munsi riratubwira ngo eh, kandi biranakwiye riratubwira ngo umwana w'umukobwa yarasigaye inyuma reka umwana w'umukobwa tumushyire mu ishuri yige umwana w'umukobwa nawe ahabwe amahirwe nk'ayo basaza be bahabwa umwana w'umukobwa nava mu ishuri akiga na- nava mu rugo sorry nava mu rugo akajya ku ishuri akiga agakora ibizama agatsinda aga- akiga aka- akaminuza agashaka akazi si n'ibyo gusa umwana w'umukobwa tu- tumuhe amahirwe nawe abe yaba rwiyemezamirimo nawe abe yacuruza U- urumva ko ishusho y'umuryango y'uyu munsi deja yamaze kwinjira mu mpinduka zitandukanye n'iz'ababyeyi bacu ba- ba- cyangwa ba sogokuru ba nyogokuru bagenderagaho uwo muryango rero ufite umudamu nawe wazindutse ajya mu kazi kuko donko wa mwana w'umukobwa yize yarangije kwiga yabonye akazi yateye imbere aje gushaka amaze kubaka urugo ariko akomeje inshingano ze mu kazi yewe ashobora no guhabwa imyanya y'ubuyobozi nawe rero ni ukuvuga ngo arazinduka mu gitondo ajya ku kazi ah, arataha saa mbi- saa moya saa mbiri nawe avuye mu kazi kimwe n'umugabo we bararushye ntabwo ari butahe saa mbiri ndabivuga muri kontekisite cyangwa se aho turi muri afurika kuko Yego.
twe tugira amahirwe nimba nabyitwa amahirwe tuba dufite abadufasha imirimo yo mu rugo arataha afite abamufasha imirimo yo mu rugo ariko wenda abari muri diaspora ashobora kuvuga ati ibyo bintu se shahu
ayo mahirwe Twebwe ntayo turashaka- dufite
ayo mahirwe nayo mufite mwebwe mutaha mwese muva mu kazi kandi mwese mujya no mu zindi nshingano zo mu rugo Mm.
ariko twebwe aho turi rero arataha nawe arushye arataha ashobora gutaha yewe ntanabone ko ajya muri devuwari z'abana urumva ko umuryango wahindutse Mm.
umuryango warahindutse inshingano hari nibwo njya mbona ko zishobora gusa nk'aho zagiye zihinduka kuko noneho nawe wa mudamu uh, ufite urugo nawe afite inshingano zo gukora nawe akazana amafaranga mu kubaka umuryango yego urabyumva rwose turaza kubigarukaho Mm.
Eh?
ntituraza kubigarukaho ibyo nabyo I- ibyo turaza kubigaruka rero umuryango w'ubu warahindutse umuryango w'ubu jyewe nkusubirijemo rero nk'uko natangiye mbivuga ngo ndaheraho ndi uyu munsi Mm.
nda- ndasubiza bijyanye n'ibyanjye uyu munsi uyu Yego.
munsi eh, eh, ndi- ndi rwiyemezamirimo ni ukuvuga ngo nanjye mbyuka njya gushaka amafaranga Mhm.
namara gushaka amafaranga eh, na- na- nakoze ibiraka nakoze na- nanditse igitabo cye nagurishije nagiye ntya ayo mafaranga nanjye ndayazanye mu muryango wanjye nanjye ntanze umusanzu mu bifatika ubu ngubu Mm.
hari ibyo umumama w'icyo gihe kera akora agiye munsi ntashobora gukora
Mhm.
Ntasho- nta- nta- Mu buhe nta- buryo?
ntashobora gutaha. mu mu buryo nk'ubwo nari maze kuvuga Mm.
umumama w- wa kera yabaga yatindanye n'abana yatindanye n'abana abana batashye bamusanze mu rugo yabakarabije yabagaburiye yabaryamishije yamenye utuntu twose twabo nta nubwo wenda yabaga afite n'abamufasha imirimo yego njyewe hari imirimo nsaranganya n'umufasha imirimo kuko nshobora kuba nicaye umuntu akampamagara ati hari diri nkuboneye cyangwa se hari hari akazi nkuboneye ariko ndashaka kuguhuza n'umuntu uzakaguha Uzi ukanyaruka
nkaba ndanyaruka ako kanya kuko ni- iyo iyo ukora mu bintu by'ubucuruzi nanone nk'ukora muri biro ashobora kukubwira ibye ariko Mhm.
ngewe nk'u- w'umushabitsi ya- i- amahirwe ntabwo aboneka buri gihe guhura n'umuntu nk'uwo ntabwo biba buri munsi ngo mvuge ngo uyu munsi sindi buboneke ngo ejo ngo mubwire ngo ejo tuzabonana oya uwo muntu rero akaguhamagara urugero rutoya nihereye nk'uko nakubwiye ngo ndahera kuri jyewe aho ndi Mhm.
akakubwira ati uri hehe ngwino nguhuza n'umuntu uzaguha akazi ukwezi gutaha ubwo nimba ari ukugaburira abana urahita uvuga uti mwana reka mbe nsohotse ndaje umukobwa akagu- umukobwa ugufasha uturimo two mu rugo akagufasha Mhm.
hanyuma ukabura soko ukabura giye bitandukanye cyane n'umubyeyi wo muri za mirongo itanu za mirongo ine yewe na mirongo itandatu Mm.
ntabwo umumama w'icyo gihe wamubwira ko wari urimo ugaburira abana ukabasiga ku meza ukajya gushaka amafaranga ngo azabyumve A- ariko ubwo bisaba nanone ko wa mu- umu- umuntu umufatanyije urugo nawe ashobora kuba kuba hafi icyo gihe aka- cyangwa akanabyumva ko ugomba kugenda Nibyo bya- nibyo- nibyo bya bindi nakubwiye nti ibintu byarahindutse nicyo nicyo kiganiro turimo Mhm, ni yeah.
ukuvuga ngo n- n'ingo zubakwa iki gihe zi- zi- zirasabwa gu- ku- kugira mm, n- nimba nabyita nosiyo cyangwa se gufunguka mu mitekerereze Mhm.
kuri izo shanjima izo mpinduka Ibyahindutse.
zagiye ziba Mm. Yeah, re- izo mpinduka za- izo mpinduka zagiye ziba ni ukuvuga ngo basaza bacu badushaka tukaba abagore babo donc abasore abagabo nabo ba- ba- imiryango y'uyu munsi itandukanye n'imiryango ya ba sekuru Mhm, bahinduke mu myumvire Bakagomba kumva. Ibyagiye hari ibyagiye bihinduka turimo kugendana n- n'igihe ki- n'iterambere ritwihutisha Mm, ni ukuvuga ngo imiryango yagiye ihinduka muri dayinamikisi nimba nabyita dayinamikisi imimerere yayo yego ku buryo nawe mushobora kuba mwicaranye ku meza ukavuga uti ndasohotse akavuga ati nta kibazo sohoka ndasigara ntamika abana ndaba urasanga nabaryamishije ahubwo ntasigara avuga ati ugiye ugiye Yego.
kubonana nanjye Mhm. Yeah. iki kiganiro rero ni ikiganiro abakunzi b'ijwi rya amerika ba- bakunda cyane kandi bakunze gukurikira bakaba bakifuza kuganira n'abatumirwa ubu batangiye kutwandikira baduhaye nomero zabo nagira ngo tujye ku murongo wa telefone tubanze tubakire hanyuma dukomeze ikiganiro cyacu Ye, ah, un- n- u- uwo duhereyeho ni ah, izina ntabwo ryuzuye ariko yanditse ngo rema oji uranyumva uranyumva
Eh, yego izina ninde ko uh, rituzuye
iriya ntabwo ari ryo ryanjye ntirarondanye I'm sorry, ntabwo numva icyo uvuze ntabwo tumu- tumwumva neza iriya ntabwo ari ryo ryanjye ntirarondanye
yewe egera telefone kuko ntabwo turimo kukumva
irankunda eri irankunda eri okay.
Yego, eri yego ye u- urahagana he
kigali kabuga yego ufite igitekerezo cyangwa ikibazo wifuza kubaza umutumirwa
Yego.
Mhm, ijambo ni ryawe Na telefone ye iracitse Ah, turaza kongera tumugarure irankunda erike Ah, twakire noneho erikovici mukunde uranyumva
yego yego nkuriwe mwiriwe neza urahagana he wowe
mu rwanda kigali yego ikibazo cyangwa igitekerezo
ikibazo nenda kubaza Mm, cyangwa igitekerezo yego
ubona abenshi ba- bihugiraho ugasanga ingo barabisigira abana ba- abakozi abana ntibitabweho kandi babikwiye Mhm,
Eh, inyunganizi rero burya numva ntabwo biba bikwiye gukurikira amafaranga cyangwa bizinesi runaka ukwiye kwita ku bana bawe kuko barababyaye abo bakozi ntabwo ari baba babashinzwe n'uwo mwanya wabo wo guha abana ubukeneye inshingano zacu nk'ababyeyi yego
Eh, murakoze ye reba uretse kugenda maze nkwibarize Ah, mu- umutumirwa wacu yenda nawe yari kubikwibariza u- uravuga uti ni inshingano z'ababyeyi kurera abana kandi kuko nibyo ntabwo abakozi aribo bakwiye kurera abana ariko se yari atubwiye ati mbonye ikiraka kandi abo bana nyine bagomba kubona n'ikibatunga n'ikizabafasha mu mu kuriha n'amashuri n'ibindi nk'ibyo ati iyo ba- bambwiye bati hano hari akazi hari iki- ikiraka mbo- nkuboneye cyangwa se hari akazi nkuboneye ahita agenda n'undi kandi byamubaho wowe ibyo ubibona gute
yumvikana ariko ntabwo uba ukwiye kuba wabigira eh, akamenyero ngo runaka uwo mwanya ubure wo guha abana bawe kuko baba ari abawe birumvikana Mhm, n'uwo mwanya uba ukenewe wo guha abo bana bawe mukaganira ukabagira byinshi cyane ukabagira inama uburere bwawe bagucura burya abana ah, hari byinshi bigira ku babyeyi mm, yego batoza nk'ababyeyi n'ibyo bafata hari ibyo bakuraho nka- nk'imico runaka imibereho se na wa mwite bakwiye gutozwa mhm, aho yego gukora rero ibyo byose babikora ku babyeyi ntabwo bazabikora ku bakozi ba- baba babasigiye Mhm. Ye, ndagushimiye cyane mukunde reka ah, numve icyo umutumirwa nawe abivugaho Ah, barbara igitekerezo cya mukunde
Ah, ha- hari hari ikintu mukunda avuze kandi gikomeye iyo urebye ubu ngubu usanga imiryango myinshi yego twagiye mu kazi yego twagiye mu gushaka imibereho abana turabibagirwa icyo ntabwo nagihakana ni ikibazo gihangayikishije ah, usibye natwe turimo turakorana ikiganiro n'abadukurikiye n'imiryango itandukanye ni- n'ibihugu byacu iyo birebye ingaruka ziva mu- mu burere bw'abana mu miryango bihangayikishije igihugu cyacu ndavuga u rwanda bihangayikishije n'ibindi bihugu ntabwo navugira ibindi bihugu ariko nzi ko mu rwanda ha- harimo ikibazo cy'urubyiruko n- n'imikurire y'abana ubu ngubu nkavuga ngo um, reka mbivuge mu cyongereza ndabishyira mu kinyarwanda none ko nubivuga mu cyongereza batari bubyumve gerageza kubishyira mu kinyarwanda Ndabishi- u- nda- ndabishyira mu kinyarwanda humura Eh, m- hari imvugo mu cyongereza ivuga ngo too much of everything is not good Mhm, ngo iyo ukabije ku kintu ntabwo biba ari byiza mhm, iyo ukabije eh, ku- ku- ku- ku- ku gutanga inshingano zawe nk'umubyeyi uziho undi muntu utari umubyeyi w'umwana bi- bigira ingaruka zikomeye ku mwana kuko umwana aba akeneye kugira umwanya n'ababyeyi kandi nimvuga ababyeyi ntabwo mvuga mama gusa ahubwo n'umwanya na papa kuko harimo ukuntu tujya tuvuga ngo papa ari mu kazi papa ari mu kazi papa ari mu nama papa yagiye aha papa yagiye aha nanone nanone sorry ugasanga abana baratindana wenda bashobora gutindana na mama ariko papa ntibamubona mhm.
papa ntiyamarana umwanya nawe noneho twagera ku byo twarimo tuvuga ugasanga ahubwo noneho abana ntibabona papa ntibabona mama bararerwa n'umukozi ibyo ni ikindi kiganiro cy'undi munsi Mm, Nka- nkemerana na mukunde y'uko inshingano zacu zo gutsindana n'abana guha abana umwanya tu- tubiharira abakozi cyangwa se a- abatantine baba mu rugo abatonto baba mu rugo umwana ntakubone ntakumenye ntakumve umutima we ntuhuze n'uwawe bigira ingaruka zikomeye cyane ku mikurire y'umwana kuri kuri ku mi- ku- ku- ku myigire ye mu ishuri n- n'uburyo azabana azaba- az- a- azabana muri sosiyete kuko abana ibintu byinshi by'ibanze ni twebwe babikuraho mhm, ariko mvuze ku cyo nari nahereyeho imiryango yarahindutse umudamu ashobora kuba ari umukozi ashobora kuba akora ataha saa moya z'ijoro cyangwa ataha saa mbiri za nijoro ashobora kuba ari umusha- a- ubwo nk'uwo akora muri biro mu biro ahantu Mhm.
hakaba n'undi w'umushabitsi ucuruza hakaba n'undi urimo kwiga iyo arimo kwiga muri kaminuza kugira ngo ejo azarebe ukuntu yashaka akazi kisumbuye kuko afite ibyo bibaho yewe nkavuga ngo reka duhurire hagati ejeni reka duhurire hagati havuga hati mhm, ntabwo kuva ku wa mbere kugeza ku wa mbere ntari mu rugo ngo kuva ku wa mbere kugeza ku wa mbere mama ntaba mu rugo
Se ubwo aba yaragiye he koko?
kuva kuva mu kwezi kwa mbere kugeza mu kwa cumi n'abiri Mm.
uwo ni mama reka tuvuge na papa ariko na papa kuva ku wa mbere kugeza ku wa mbere arava mu kazi ajya guhura n'inshuti ze ba- bashobora kuba bafite ahantu basohokeye eh, kuva ku wa mbere kugeza ku wa mbere abana ntibabona papa devuware ni mama uzibakoresha mama niwe umenya imyenda yacitse mama niwe umenya imyenda ibura mama niwe wabagaburiye abana barabona mama buri munsi nijoro nta nta papa babona papa aba baryamye papa bamubona kuri wikendi gusa yenda nabwo akaba yasohotse
Eh?
ntiyenda na- no muri wikendi akaba yasohotse aka- aka- umwana akabyuka isa yagiye akaryama Yagiye isa muri adahari no muri wikendi akagira aho agana
akajya muri siporo kuwa gatandatu mu gitondo cyangwa ku cyumweru mu gitondo Mhm.
bakamubona nka dimanshi ku cyumweru gusa basangira saa sita wenda ifunguro rya saa sita cyangwa kuwa gatandatu ifunguro rya saa sita ariko byarangira wenda bagahita bajya mu bukwe umugabo n'umugore abana bakaba barabasize beja uwo mwanya hari hari hari ibyangiritse mu mwana kuko umwana akura yigira ku babyeyi bombi navuze urugero rwanjye nti nshobora kubona umuntu mpamagara ati ngwino aka kanya duhurire hano hantu hari umuntu ngiye kuguhuza nawe arashaka serivisi zimize ukwezi gutaha ariko bene ibyo natwe ntibihoraho Nda- ndi- ndakoresha urugero rwanjye ntabwo bihoraho Mm.
ntabwo ari buri gihe buri gihe nshobora gusohoka saa moya z'ijoro saa mbiri ntabwo ari buri gihe Mm.
ikindi muri iki gihe turimo iyo uzirikana uburezi bw'abana uzirikana imibereho myiza y'umuryango ntabwo utekereza amafaranga uzana mu muryango gusa ugomba no kureba imibereho myiza y'amarangamutima mu marangamutima y'uwo muryango ni ukuvuga ngo nimba mu cyumweru kimwe hari- hari umunsi umwe cyangwa ibiri nagize inama iri butume ntaha saa moya indi minsi yose mbona ko ntari butahe saa moya saa kumi kuko ndikoresha Eh, saa kumi saa kumi n'imwe abana barataha bava ku ishuri bansanga mu rugo urabyumva icyo nshaka kuvuga Mhm. ni ukuvuga ko buri wese mu kazi akora agomba ku- gushaka uwo mwanya w- w'abana ugomba ugomba gushaka umwanya w'abana ugomba gushaka umwanya w'umuryango hari n'ibindi tugira tutajya dutindaho ariko nabyo bi- bi- bi- bigira ingaruka ku miryango Mm.
ugasanga nk'umuryango eh, ubu- ubu tu- ubu turacyari mu minsi yo kwibuka iminsi ijana ntabwo turagira ubukwe bwinshi yego ariko reka twinjire nko mu kwezi kwa gatandatu kwa karindwi kwa munani ejo ni haba hari ubukwe byibuze buri wa gatandatu buri wikendi cyangwa muri wikendi ebyiri mu kwezi b'abana mutabonanye mu mibyizi b'abana mutaganiriye b'abana uticaranye nabo ngo wumve uko imitima yabo itera kuko utaha bajya kuryama ukazinduka ugenda nabo biruka bajya ku ishuri noneho na ya wikendi bakakubonye buri munsi mwagiye mu bukwe mwagiye muri dote mwagiye muri reception mwavuye muri reception mwagiye gutwikurura hanyuma ku cyumweru muzindutse mujya gusenga abana bagakura batababona kandi muri ababyeyi kandi abana batari imfubyi niyo nkavuga ngo reka tubihurize hagati turebe tuti akazi kanjye nk'umugore nimba nkora hanze nkaba umumama uguma mu rugo urera abana nimba mfite akazi reka tuvuge ngo mfite akazi ndi umusharitsi cyangwa n'undi afite akazi akora Mm.
iminsi iminsi ntaha kare iyo minsi nayitegura gute ku buryo ngera mu rugo kare abana bakambona ese bitabaye ibi mu gitondo nabajyana ku ishuri nkagenda nganira nabo ese nazinduka mu gitondo nkabategura tukaganira muri aya masaha make noneho nkareba ngo ku wa gatandatu umunsi wose niriwe mu rugo njya mbibwira abantu hari n'ubwo abantu bamwe batabifata neza ubukwe bwose uhawe wenda utashye si ngombwa ko ubutaha
ntabwo babifata nabi bo Eh?
abo- aba bagutumiye b'inshuti zawe bo ntabwo babifata nabi
ndakubwiza ukuri bye ku giti cyanjye ushobora kuntumira nkakubwira nti nzaguha intwererano ariko nshobora kutaboneka Mhm.
ndabikubwira Yego.
ahubwo nkakubwira nti ahubwo nzagusura mu rugo
Mhm.
ubukwe nshobora kutabubonekamo ariko ubwo nanone mba nabipimye mba nabirebye nimba mu- mu kwezi mfite invitasiyo enye ntabwo ntabwo samedi enye kuwa gatandatu inshuro enye z'ukwezi zose nataha ubukwe ntibishoboka E, kandi utaburimo ntibwabura Haba.
gutaha keretse ufitemo i- uruhare hari ikintu bagushinze gukoramo nicara jyewe nkicara nkavuga ntese ndi marene oya si ndi marene ese nzakenyerera umugeni oya si nzakenyerera umugeni inshingano zindi mfite ubu bukwe aba bageni nibatambonamo birababera igikomere ku buryo bizajya babaza bya bindi mvuga nti narahemye iyo mbishyize ku munzani ngasanga atari uguhemuka ahubwo ari abantu banyikundira banyipimiye bati turakikundira rwose uzadutahira ubukwe oke Mhm.
nawe ariko ari abantu mvuga nti aba bantu batambonye mu bukwe bwabo ni abambababaje Mm, icyo gihe ndagutaha kandi nanone ku gutaha ejo ni ntabwo ntabwo naza mu gusaba ngo hanyuma nze no mu rusengero na reception njyemo no gutwikurura ntabwo uwo mwanya ni umunsi wose ahubwo ni- ni umunsi wose ubwo icyo icyo ndakivugira yuko n'izindi nshingano dufite muri sosiyale mu mibanire n'imiryango nazo dukeneye kuzi- kuzireba tukavuga tuti izi ziratwongera akahe gaciro cyangwa twe turazongera akahe gaciro Mhm. Na- ni i- ukuvuga ngo nimba hari ikintu nabonye abadiyasipora bagira kandi jyewe ndagikunda nubwo sinzi mm, ni iki?
abantu baba hanze ahantu hose mujyana n'abana banyu Mhm.
uzi ko buriya mumenya abana banyu kurusha uko twe tumenya abana bacu reka twe turafatanya ntabwo du- dutandukana nyine uba uba uri wowe ugomba kubitaho muri muri buri kintu cyose aha njyewe rero icyo kintu ndagikunda kuko usanga nimba ari ubukwe umwana mwabujyanyemo nimba ari aniveriseri cyangwa se ibirori ibyo ari byo byose mwajyanyemo keretse ku kazi ariko ahantu hose umwana mwajyanye mwajyanye guhaha mwajyanye ahantu hose buriya ikintu cyitwa guha umwana umwanya si ukuvuga ngo turicaranye mu rugo twicaranye muri salo cyangwa twicaranye ah, m- muri jaride turi kuganira umwana umwanya wamuhaye mukaganira ukamureba mu maso ukamuganiriza niyo mwaba mufite utundi turimo murimo murakorana ariko umwana muba muri kumwe Mm, naje gusanga abantu baba muri diaspora abantu baba hanze y'ibihugu byacu abana banyu mutindana nabo mukanabamenya kuturusha mm. hari n'akandi rero hari n'akandi kantu nakongereraho aho wari uvuze uti keretse yenda mu kazi ariko no mu kazi u- hari aho abana babajyana yego si buri munsi ariko utabonye umusigarana ushobora kumujyana mu kazi kandi ntibigire ikibazo bitera mu- mu mu tuzi sinavuga ngo ni hose ariko ahenshi nko kwa muganga bishobora kuba ikibazo ariko mu- mu kazi ko mu biro ushobora kujyana umwana rwose ndetse hari n'umunsi wagenewe abana ku buryo ushobora ba- bavuga ngo zana umwana wawe mu kazi icyo gihe bakabakoresha turu bakabereka uko aho papa akora cyangwa mama akora cyangwa eh, nyirakuru cyangwa sekuru baka- bakamwereka baka- akagenda abona eh, departoma yenda zitandukanye mu- mu- muri ako kazi ak- bakamwigisha utuntu bakabaha utuntu two gukora twinshi ku buryo nyine umwana nawe ataha yumva "Eh, burya mbese papa aba yagiye ahangaha mama aba yagiye ahana- ahangaha bakam- bakamenyera aho nyine ah, aho umubyeyi aba aherereye n'akazi ba- bakora
Mm. oya ikintu ikintu cyitwa guha umwana umwanya ni ikintu tuba tugomba gutegurira tuka- u- u- ukagikoresha uka- ukakigambirira ni ikintu uba ugomba kugambira kandi ntabwo bisaba ibintu byinshi bihambaye urugero rutoya ushobora kuba ngiye kugura umugati cyangwa se hari ahantu nyarukiye nkajyana abana ababwira nti ngiye mu nama aha ndaba nicaye hano namwe mwicare hariya mbe mbareba bitandukanye n'uko navuze ngo nabasize mu rugo okay abana banjye bamaze gukura umukuru wanjye afite cumi n'umwe um- umukurikira afite itandatu agiye kugira itandatu barakuzeho gato ariko nimba ari abana wagendana ahantu ushoboye wabagendana aho kubasiga mu rugo nimba ari ahantu ngiye gusura nk'inshuti nkaba nzi ko nta kibiri butware ejo bakabwira nti nshobora kuzana abana nkabazana ariko nanjye nkabazana mbabwira nabahaye amabwiriza nti turagiye ariko murasabwa kwitwara gutya na gutya na gutya Mhm, mhm.
ariko byibuze abana bumve ngo mama ntitwamubuze icyumweru cyose none no kuri wikendi yigiriye muri gahunda ze adusize mu rugo twemye Mm.
kandi Reka- uwo si mama gusa na papa njyewe Yego.
hari umu- hari umugabo w- w'inshuti yanjye yarambwira ati jyewe ni umufana wa kiyovu Mm.
yarambwira ati jyewe mfana kiyovu iyo ngiye muri stade kureba kiyovu a- umwana wanjye w'umuhungu ndamujyana we Kandi n'umukobwa ajya atangiye kumujyana amujyana muto, niba amufite Eh?
ni n'umukobwa niba amufite nawe ajya amujyana
eh, ajya- ajyana umuhungu
urumva ibyo nabyo ni ukurobanura
uracyumva cya kintu cy'imyumvire ariko arambwira ati jyewe umwana wanjye ndamujyana tukajya kureba mace n'iyo kiyovu yakeneye hanze ya kigali turayikurikira Mm.
ariko urumva ni cya gihe ufata umwana uti oke umwana nimba ntabashije kumusanga mu isi ye reka basi muzane mu isi yanjye ariko muhe umwanya yego Ye, reka dusubire kuko ku murongo abana ntitubashe gutekereje Mhm. reka dusubire ku murongo wa telefone twakira abakunzi b'ijwi rya amerika dufite kwizera uranyumva numerien nibyo mbona hano kuri facebook kwizera uranyumva kwizera turi kumwe kwizera
muraho muraho yego yego
turi mu majyaruguru rwanda mu karere ka rundi murenge wa buyoga yego ni uyu ninde ni ahmad
yego ni amade kwizera yego
Eh, turabakurikiye turi mu majyaruguru rwanda mu karere ka rundi murenge wa buyoga yego
Eh, buriya abanyarwanda nibo bari batekerezaga neza bari bafite umwuga n'uvuga ngo uburere buruta ubuvuke kuko iyo urebye usanga uburere umwana abukura ku mubyeyi wiwe ku babyeyi be ntabwo uburere ushobora kubuhabwa wenda n'undi muntu utari umubyeyi wawe uzarebe nk'iyo umubyeyi arimo yonsa umwana we amureba mu maso urukundo amuvomamo nirwo rutuma ba- baba n'inshuti bakamenyana hahandi umwana atazagira ni- n'ubwoba bwo kuba yabwira ikintu icya- ikintu icyamubayeho umubyeyi we usanga muri iki gihe aba- ababyeyi batakirera abana babo abana basigaye batinya n'ababyeyi babo ntibagire u- ntibagire uruhare no mu myanzuro imwe n'imwe abana bafata ugasanga umwana rimwe na rimwe yishuye nko mu bintu bitari byiza kubera kubura n'amakuru akomoka kuri wa mubyeyi we yagakwiye kumuha kubera ko ababyeyi iki gihe ntabwo tugifata ntabwo bagifata inshingano zo kwita ku bana babo nk'uko bikwiriye icyo na- natangaho nk'inama rero Mm.
ababyeyi bagakwiye kumva ko uburere bwa mbere buzaturuka ku bana babo ari bo bagomba kubitaho nta wundi muntu undi waza ari nk'inyongera ariko yiyongera ku ki yiyongera kuri wa mubyeyi ku burere aba yahaye umwana we nicyo gitekerezo nari mfite murakoze turi mu majyaruguru y'u rwanda mu karere ka rundi murenge wa buyoga urakoze cyane kwizera reka turebe na kwizera wundi nawe twumve igitekerezo cye kwizera numerien uranyumva ari, ari ku murongo wa telefone ariko ntabwo arimo ku arimo kudusubiza ubwo turaza kumugeraho mu kanya Um, barbara um, muri makeya Yes.
muri makeya duhina amagambo kugira ngo tubashe ku- kwakira abakunzi b'ijwi rya amerika benshi Uh, igitekerezo cya kwizera urakivugaho iki
urabona ko ikibazo gikomeje guhangayikisha benshi ikibazo kigendanye n'uburere bw'abana ariko hari eh, hari ikintu hari ikintu ababyeyi akenshi tutajya dutekereza kandi ndakomeza kuvuga ababyeyi kuko um- nubwo sosiyete ako kantu ngira ngo urakaziye jeni umwana iyo a- a- ateye imbere akiga neza agatsinda bavuga ko ari uwa Yego.
urabizi yego iyo Yabi- umwana iyo umwana ananiranye ati buriya nyina Abo wa yamureze nabi Mm, ariko akenshi twibagiza ko umwana atabyarwa n'umugore gusa atabyarwa n'umugabo gusa mhm.
umwana ni uw'umugabo akaba n'uw'umugore iyo umwana yangiritse cyangwa agize imbogamizi mu mikurire ye mu by'ukuri inshingano ni iza se zikaba n'iza nyina hari ikintu rero akenshi dukunze gutekereza tuti umwana nimba anamwishyuriye minerivare akajya mu ishuri kandi twese dushaka ko abana bacu biga kandi biga mu mashuri meza tukavuga tuti umwana wanjye nakuze uko nshoboye ku- ku- ku- ku- ku rugero ndiho cyangwa se ku rwego ndiho namushyize mu ishuri ryiza cyangwa yize mu ishuri nshoboye mfitiye ubushobozi umwana afite imyenda yewe imana iranamfasha nkabona icyo mugaburira n'ibyo nta rindi ugasanga niyo umwana agize inzitizi cyangwa izindi mbogamizi mu mikurire ye mu myifatire ye akenshi umubyeyi yaba ahana umwana atari kuwa mwana we wabuze iki? sinagushyize mu ishuri ryiza sinaku- wabuze iki? Ha- hari imyenda wabuze wabuze ibiryo none tukagaruka tukibaza nk'i- nk'icyo uwo uwo udukurikiye yari amaze kuvuga Mm.
u- u- uburere bw'umwana ntabwo yego amashuri ni meza kumugaburira ni byiza ukanamugaburira indyo yuzuye reka uburere ntabwo ari ukuvuga ngo nakugaburiye ni no kumugaburira indyo yuzuye wamugaburiye indyo yuzuye yambaye ariko si ibyo gusa umwana akeneye wa mwanya mwicara mugaseka mukaganira mugatera inkuru ukamusetsa ukamutinyura ukamwigisha kuganira ukanareba uko aganira n'aba- na bagenzi be barumuna be cyangwa se bakuru be ukareba uko aganira na bashiki be ukareba uko aganira na- na basaza be utwo tuntu ntabwo watubona utabigambiriye ngo uvuge uti uyu munsi ndirirwa mu rugo cyangwa se nimba ndi butahe ndataha nganire n'abana ariko mwitegereza ntabwo ari ukwikiza yego hari hari nta- ntabwo ari ukwikiza ngo ke ngo natashye ngo ntimumbone ariko noneho nko muri ibi bihe by'iterambere murabizi tu- tu- dufite amatelefone y'amasimatifone ugasanga watashye saa kumi n'imwe cyangwa saa kumi n'ebyiri wibereye muri fone uri uri muri telefone uri Mm.
kuri watsapu watashye saa kumi n'ebyiri uri kuri twita abari kuri twita cyangwa abari kuri insitagaramu urareba amafoto urareba amavidewo urimo uraseka abana bicaye hirya nawe wicaye hano uri kuri telefone nabo bari mu bindi biganiro byabo nanone wowe si umwanya uwo mwanya ni- ni- ni umwanya wo gutaha kare ariko nta kindi wakoze nta burezi watanze muri uwo mwanya icyo ni ikintu cya kabiri si ukugaburira abana gusa Mhm.
kubambika gusa kubishyura minerivare ari papa ari mama ahubwo nimutaha mu- mu- mu- murakoresha iki wa mwanya ya masaha muri kumwe n'abana Mhm. ye kuri te- kuri hari uburyo reka reka tu- dukomeze twakira kuri telefone hari u- umumama cyangwa se sinzi niba ari umukobwa ariko bambwiye ko ari umuntu w'igitsina gore nubwo izina ryanditse kuri facebook ari eh, ry'umugabo nyaminani nyaminani Ka- kanyamanza U- uri kuri iyo nomero ya ya twitaba tukaganira ku nomero ya nyaminani kanyamanza uratwumva turi kumwe Eh, ntabwo turimo kukumva uravugira kure cyane uratwumva se wowe alo hagomba kuba harimo ikibazo muri telefoni ye ndimu- ndamwumva inyuma ariko nti- simbashe gusobanukirwa icyo avuga ye um, n- reka dukomeze noneho tuganira ubwo ndabona amatelefone arimo aragorana ariko turaza kugenda turabaha umwanya uko bishoboka kose ye none barbara ubona noneho mu- mu- muri make wavu- mu kanya wavugaga uti abagore harimo abashabitsi harimo abanyeshuri bashaka kugira ngo bungure baziyungure ubumenyi babashe kubona yenda imirimo myiza mu bihe biri imbere hari abashakishiriza hirya no hino Uh, ubona ubona inshingano zabo babasha kuzuzuza u- ukurikije ibyo basabwa muri kino gihe
reka nkubwire hari ikintu tujya dukunda kuvuga inshingano z'abadamu Mm, tuka- mu cyongereza bazita triple roles inshingano eshatu ni ukuvuga inshingano yo kuba mama inshingano yo kuba umugore eh, n'inshingano y''imirimo yo hanze mhm,
Du- dukunze gu- gushyiraho igitutu abadamu abari n'abategarugori ariko cyane cyane abadamu Mm.
ngo buzuze izo nshingano zose neza zose zigende neza icyarimwe mhm,
njyewe ntekereza eh, n'ejo bundi nahoze ndeba ikiganiro reka nitize urwo rugero nahoze ndeba ikiganiro umugore wa wahoze ari perezida wa amerika barack obama michelle obama mhm, yagiranye ikiganiro n'umunyamakuru uzwi cyane umudamu witwa oprah winfrey mm, aramubaza ati se izo nshingano cyangwa se ibyo byose abagore bashobora kubigira icyarimwe bakabigereraho neza icyarimwe mhm, michelle obama ma- madamu wa barack obama yaravuze ati ni ukubeshya tuvuze ngo umugore yabigira byose icyarimwe byose bikagenda neza icyarimwe none se ni imana ntabwo ari imana bivuze iki Ya- yaravuze ati ushobora kugira icyo ukora neza mu gihe runaka ukagira ikindi ukora neza mu gihe runaka ukagira ikindi ukora neza mu gihe runaka nunze muri iryo jambo yavuze inshingano dufite ni nyinshi kandi biragoye ko tuzitunganiriza icyarimwe ngo ngo ngo ngo zibe eh, nta nenge zifite icyarimwe keretse keretse uri imashini cyangwa se uri imana mu by'ukuri dore icyo nkunda ngewe kuvuga nkunda kuvuga ngo ahantu uri mu mwanya uhagazemo tunganya neza ibyo urimo muri uwo mwanya ni ukuvuga ngo nimba wagiye ku kazi kuva saa mbiri kugeza saa kumi n'imwe ayo masaha uri mu kazi gerageza akazi ugatunganye neza ntugire ibyo usiga bidatunganyije muri uwo mwanya none abisiga urwane n'uko bitaza- bitazarenga ibiro ukoreramo cyangwa se bizinesi ukoreramo ngo
yego Ah, barbara turi kumwe
yego yego ndakumva Eh, nari ngeze ngo telefone yawe iracitse nk'uko ah, izindi zirimo kugenda ziducika abakunzi b'ijwi rya amerika turahamagara za- telefone zigahita zicika cyangwa twababwira ntibatwumve Eh, bo- reka turu- tufate aka- akaruhuko ga- aka- akanya gatoya duhumeka hanyuma rero tuze gukomeza ikiganiro
igira hirya ariko madamu winyegera ariko abanyabugongera ntabwo njya mbizera muri abanyamitwe ngo jewe ndi uw'ibihugu Eh, yego rata uri umunyarusangikazi kuko nibo bagenda bimyozora nk'inka zabo Eh, ariko abirasi bimuhumurwa mani shofe wenda unashaka uri iwacu rusange uradutwara neza kandi ndakwizeye Mie kwetu ni bugo.
Eh, reka da.
Ndiyo Eh, ngo bugo.
wiki ni ukuvuga ko buri wese muri twebwe yagiye yibeshya ku wundi yabababababa twigende kombo tagisi yaje tagisi ikorera hafi y'umupaka ishobora gute gutwara abantu baturutse mu mihingo yose kandi bafise byinshi bibatandukanye kombo tagisi muyitegurirwa kandi mukayigezwaho na La Benevolencia Royal.
radiyo ijwi ry'amerika i washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda ikiganiro muri isanga reka twongere dusubire ku murongo wa telefone twizere ko noneho zicamo neza Um, francois nduwimana uranyumva ndabona atarimo kwitaba reka twakire twagira yezu marcel marcel uranyumva
yego ndabumva neza muraho neza uraho eh, ntabwo waheruka kuza kuri telefone ariko
ndaza nuko nyine abantu baba ari benshi bagahamagara bakeya Eh, cyangwa se zigakomeza Mm.
gucika nk'uku nguku urabona imwe iravaho indi ijyaho yego i- turakwakiriye
murakoze cyane ndi i kigali mu rwanda reka mbanze ndamutse n'umutumirwa ariko mubaze utubazo tubiri Mhm.
ikibazo cya mbere eh, ibintu byaje ngo ni uburenganzira bwe ku buryo kera tukiga umwana yarakosaga ugasanga kuba umwana a- akosheje guhanwa ntabwo bigirirwa kuba ari umubyeyi we gusa mwarimu ku ishuri akaba yamuhana umubyeyi utambuka abona umwana ari mu ikosa akaba yamuhana ariko haza kuza ikintu ngo ni uburenganzira bwe ngo uburenganzira bw'umwana ku buryo muri bwa burenganzira bw'umwana ahubwo nawe ubwe yica uburenganzira bw'abandi icyo cyo ntabwo cyako- gikoma mu nkokora uburere bwakabaye buhabwa abana mu gihe ababyeyi bose bahamagarwa gutanga uburere bwuzuye ikibazo cya kabiri ikintu kijyanye eh, n'ubusumbane mu bahungu n'abakobwa cyo kigenda kigabanuka ariko nk'uko kugabanyuka cyagabanyutse kubera ko leta yashyizeho ibijyanye n'uburinganire n'ite- uburinganire hagati n'ubwu- ubwu- uburinganire n'ubwuzuzanye hagati y'abagore n'abagabo noneho hagira abagore bamwe bumva nabi uburinganire bimera nk'aho inshingano basa nk'aho bari bafite bazikoreje abagabo ku buryo uyu munsi umubare w'abagabo barushye nawo wagiye uzamuka icyo cyo ntabwo gishobora kunekariza uburere umwana ahabwa kubera ko harimo abumvisha iryame ry'uburinganire bakaryumva nabi noneho wa mwana nawe akaba aratesetse icya gatatu cyagarutse ku bakozi bo mu ngo baba ba babyeyi basigaye abana abakozi uyu munsi uriya mwana wirirwanye n'umukozi nta burere azagira mu gihe umukoresha atumvise umukozi we uyu munsi tuzi imibereho y'abakozi nibo rimwe na rimwe badahenderwa igihe nibo batagira amategeko abarengera nibo batagira akazi kazwi nyamara ukavuga uti reka musigire umwana umwana akamurera ariko ukarenga ntumuhe agaciro wa mukozi utahaye agaciro wizeye kangahe ku ijana k'umwana azamuha uburere
wifuza kuba watanga mesaje usigira umukozi ufite icyizere kingana iki ku buryo azayigeza ku mwana mu gihe nawe wa mukozi ukureberera umwana umufata nk'ikimbwa ihaze kuko turabazi abakozi nibo barara habi nibo baryama saa tanu z'ijoro kandi saa kumi araba yabyutse wa mukozi waraye inkera arigwarata imitwe mu maso kubera ibitotsi a- ejo azabashe kurera umwana uwo mwana ubwo rero buzava he ni ibyo bibazo bitatu nari mfite ngira ngo avugeho byose yewe urakoze cyane twagira yezu marcel reka tu- Murakoze namwe.
Ye, reka tubanze twakire idirisa bakundwa nawe mbere y'uko tu um, uh, barbara asubiza ibibazo bya marcel kugira ngo telefoni ye itaza kuducika atabonye ijambo idirisa uranyumva
hano ndabumva neza murakozi ye urahagana he wowe
yemerereye hano i kigali mu rwanda yego ikibazo cyangwa igitekerezo
yego ni- ni inyunganiro n'inama nashaka kugira ababyeyi nyine aba- abana bacu turabakunda tubasiga mu ngo ndetse no kujya ku ishuri twebwe ababyeyi nyine dufite abana batoya biradu- biraduhangayikisha cyane iyo tubwiye umwana umukozi nta cyizere kinini tuba dufite cy'uko tuza gusanga umwana wacu akiri muzima duhoza duhoza ijisho ku mu- ku mukozi n'umwana ariko nkaba nisabira ababyeyi gufata neza abakozi dusigira abana bacu ni ukuvuga ngo umukozi ugomba kumufata n'umwana wawe ngo ube ukamufata kimwe n'imfura y'uwo mwana wawe kubera ngo iyo weretse urukundo wa mukozi umwana wawe asha- amu- amufata neza nawe amufata kimwe no- na murumuna we bisabira ababyeyi ngo bagerageze bahe ibishoboka byose abakozi bo mu rugo kandi ba- birinde gukoresha abakozi bakiri batoya nta mwana warera uwundi yakunda kuvuga ngo bakoreshe cyangwa bajye muri ya mashyirahamwe bajye basha- bajye bagenda babahe imirimo bashake imirimo kuri wa mukozi mukuru kandi noneho mwisabira ngo wa mwana ube no ku ishuri araduhangayikisha cyane ni ukuvuga ngo a- umwana uri ku ishuri iyo agezeyo wa mwanya wo kujya ku ishuri no kuvayo twe ababyeyi dusigara duhunga dufite ikibazo ku mutima tugatekereza ngo wa mwana ara- arataha koko aragera mu rugo cyangwa wa mwana ugiye ku ishuri aragerayo bisabira ko inama bisabira ababyeyi ko barusheho kwerekana urukundo ku bana ndetse n'umwana uregwa n'umukozi ageraho ageraho a- ntiyumvemo wa mubyeyi we kubera iki? akenshi akenshi wa mwana ntabwo aba abona wa mubyeyi we amasaha menshi amasaha menshi ayamarana na wa mu- na wa mukozi bisabira ababyeyi ko baha umwana abana uburenganzira bwabo bakabona ababyeyi babo bakababonera igihe igihe babashe kwita ku muryango Eh, urakoze cyane idirisi ariko nkwibariza akabazo gatoya uravuga uti tusigara duhangayitse umwana aragera ku ishuri cyangwa se aragera mu rugo ni iki gituma kibatera uwo muhangayiko
umurangayiko urabona ibihe turimo biragoranye umubyeyi adahangayi- adahangayitse adahangayikiye umwana ntacyo biba bimaze ni ukuvuga ngo twebwe ababyeyi kuko nanjye ndi umubyeyi nanjye mfite abana babiri umwe yiga muri agiye agiye gutangira segon- segonderi umwana ukivuka kugera umwana mukuru iyo umwana akiba mu rugo aho ugomba guhangayikisha umubyeyi Yego.
kubera ngo nta cyizere usibye inama nyine nyinshi cyane Mhm.
no gusenga imana yego kumuhoza ku mutima urakoze cyane idirisi
murakoze cyane Eh, ah, barbara u- uraza kubihina mu magambo makeya bagiye ba- babigarutseho bombi yaba ari marcel cyangwa idris bagarutse ku bijyana n'abakozi bo mu rugo ndetse avuze n'iki- n'icyifuzo Ah, nagira ngo ubasubize muri makeya baravuga kuri uburenganzira bw'umwana hanyuma ni n'iki cya- cy'aba- cy'abakozi bo mu rugo muri makeya ugira icyo ubabwira
Um, ku kijyanye n'uburenganzira bw'abana yakunze kuvuga ngo ubu ngubu ntabwo abantu bose bagihana abana hari ibintu byinshi nk'uko natangiye mvuga sosiyete yacu yarahindutse Ah, imibereho y'ubu ngubu iratandukanye cyane n'uko kera byari bimeze ariko ngewe ndagaruka ku burere bw'abana uburere bw'abana mbere na mbere inshingano z- zabwo ntabwo ziri mu maboko y'abarimu cyangwa abaturanyi ni papa ni mama icyo kintu kizavugwa kenshi gisubirwamo kenshi ariko uburere bw'umwana ni ababyeyi be ababyeyi rero turasabwa kwicara tukagirana umwanya uhagije tukaganirana hagati yacu abagore n'abagabo tukavuga tuti ese aba bana tubarere gute aba bana tubahe icyerekezo gite tubipange tubi- tubitegure urabona ejeni iyo umuntu agiye gukora ubukwe urabona ukuntu abageni iyo barimo gutegura ubukwe ba- baganira cyane Mhm.
baraganira bati tuzafata iyi sare niyo tuzakorera muri reception Mm.
eh, tuzambara imyenda ifite aya mabara tuza- tu- tuza- tuzatwikururira aha cyangwa se tuza tuzagira gutya tuzagira gutya baraganira akantu ku kandi kugira ngo ubukwe bwabo bugende neza sibyo ariko bamara gukora ubukwe ntibongere kuganira nk'uko baganiraga yewe ngo banabirenzeho ngo barebe bati urugo rwacu turaruyobora gutya abana tuzabyara tuzabyara uyu mubare w'aba bana tuzabarera gutya tuzabigisha gutya baziga aha n'aha ese tuzabishobora kubigisha gutya ese tuzabasha gukora ibi n'ibi ngo banicare bavuge bati wowe uvuka mu muryango umeze utya nanjye mvuka mu muryango umeze utya reka abana tubahe icyerekezo kimeze gutya ntabwo ari kenshi usanga twicara ngo tuvuge tuti aba bana turimo kubarera neza ese papa donc u- u- umugore n'umugabo baganire ese wowe kuri papa ibi bintu byo ku- byo kubura kuva ku wa mbere kugeza ku wa mbere uva mu kazi ujya mu nshuti ujya kureba mace cyangwa se uh, wagiye mu- mu- muri gahunda zawe wagiye mu nama zitarangira wagiye mu bintu bitarangira urabona bibaha uburere abana bacu uko tubishaka ese wa mugore we yego urakora ndabyumva ariko se uvuze n'umunsi umwe mu cyumweru tukubona utari kuri telefone utari kuri kompiyuta cyangwa se utagiye gushakika bo hagati yabo baganire bavuge bati umurongo dushaka guha abana bacu ni uyu kandi jyewe nawe turabifatanyamo gutya mbere y'uko ujya kuvuga ngo abana ngo ku ishuri ngo mwarimu yabakosoye erega umwarimu aza yubakira ku byo mwe mwashyizeho Mhm.
umwarimu hari ibyo abarimu bakora karikiramu ibategeka hari uburezi uburezi umwarimu atanga ntabwo umwarimu azigisha ikinyabupfura umwana wawe nk'uko wowe watakimwigishije Nge- azamwigisha imibare azamwigisha eh, biyoloji azamwigisha icyongereza azamwigisha igifaransa ariko ntazamwigisha nk'uko wakamwigishije Yego.
kubaha U- uravuga rero ko Kuvuga neza.
ababyeyi ubwabo hagati yabo bagomba kuganira bakumvikana ku buryo bagomba ku- Ababyeyi kwita ku bicaye, muryango wabo no ku ababyeyi bana bicaye.
noneho Yego.
aba bakozi rero bashinzwe bafite izo- izo nshingano nabo zo kwita ku bana mu rugo ba- u- bo uraba- wababwira iki cyangwa wabivugaho iki nanone muri makeya kugira ngo dukomeze twakire n'abandi Ah, hari n'ikindi kibazo cya kabiri bavuze cy'uburinganire mu miryango Mm.
buriya dukunda kuvuga inshingano iyo tuvuze umugore n'umugabo tuvuga ngo inshingano z'umugore inshingano z'umugabo ariko reka nkubwire mbere na mbere ah, iyo umu- um- birasubira ku biganiro narivuze Mm.
mbere na mbere umugore n'umugabo kupe umugore n'umugabo ni ekipe imwe turi ekipe imwe ni ukuvuga ngo ni umugore uri umugabo turi ekipe imwe nk'uko nk'uko dushobora kuvuga ngo arisenale cyangwa maniyu cyangwa chelsea abakinnyi b'umupira barabizi muri ekipe haba harimo abakinnyi ariko abakinnyi bajya basimburana abakinnyi ba- ba- baba bazi ukuntu bahanahana umupira ntabwo umwe avuga ati jyewe nshinzwe iki undi bunyeganyege ndaguma aha."
Mhm.
ntabwo wabona wabona umupira ugiye kwinjira mu izamu ngo uhagarare uti jyewe ngo ni kanaka uri buwufate ngo ni nyeza muri buwutangire
ngo u- ni umunyezamu jyewe ibi ntabwo bindeba ahubwo baba barwana no kureba ngo uyu mupira ntugere hafi y'izamu kuko ntituzi aho umutwe uri buturuke ngo winjize icyo gitego Mhm.
rero nkavuga ngo umugore n'umugabo mbere na mbere ni ekipe ekipe rero muricara mugakora sitrategi mugafata ingamba muti uyu mupira turawukina gutya mugabo mwiza mugore mwiza reka dukine uyu mupira gutya mugabo mwiza ugize amahirwe imana iguhaye umugisha iguhaye akazi ugiye gukora hanze y'u rwanda jyewe nzasigara ku izamu ryanjye gutya ariko nawe aho ugiye dore uko uzahagarara mu izamu ryawe dore uko tuzafashanya kugira ngo kutahaba mu rugo kwawe ntikugire ingaruka ku bana kuko ari byo babona gusa bakabiganira ni ekipe imwe ishobora kugira inshingano zihinduka uyu munsi umugabo ashobora kubona akazi hanze y'u rwanda ariko ejo n'umugore ashobora kubona akazi hanze y'u rwanda ese umugore agiye hanze y'u rwanda ayo mahirwe ayabuzwe kuko a- a- ari we ndetse ugomba kuguma mu rugo niba se madamu aramutse abonye akazi akajya gukora hanze y'u rwanda kandi akaba yakorera amafaranga yateza ya ekipe yose hamwe imbere ku rwego rushimishije iyo ekipe yaganiriye bakabyumvikanaho ekipe yose irabenefita ibyungukiramo ni ukuvuga ngo ekipe rero ziri hanze zicare ziganire bavuge bati umukino dore uko tuzawuyobora kuko turi mu gikombe cy'isi dore uko tuzayobora inshingano dore uko zimeze uyu munsi uyu munsi turebye amafaranga dukorera akazi dukora eh, amahirwe dufite ibibazo dufite turabona umupira twawukatisha gutya turabona uyu mukino twawujyana gutya abana dufite dufite abana batatu buri mwana ateye atya ateye atya ateye atya uyu mwana rero kuko ateye ugutandukanye n'uko aba ari umunabe turamurera dutya rega n'abana baratandukanye ntabwo abana bose barera kimwe abana nabo baba batandukanye batekereza uburyo butandukanye abanyarwanda barabivuze ngo ibyara mweru na muhima ntabwo mweru na muhima wabarera kimwe bumva mu buryo butandukanye bitwara uburyo butandukanye Eh, Ariko abantu inshuti bose iragomba baratandukanye kubanza kwicara.
Ye, de- eh, mbe- Niba hari abakozi, dusohoke.
Ye, mbe- mbere mbere yo kugera ku bakozi reka twakire jean paul ata- telefoni ye idacika amaze akanya ategereje jean paul Yego.
Je- jean paul uranyumva Eh, ye jean paul ni Ye.
john paul ni jean paul nu- ntabwo numvise neza izina ntabwo tukumva neza Hmm? jean Jean nepo yego yego jean nepo
Mm. hari igitekerezo nagira ngo mba- mbasangize Mm.
kandi gikomeye cyane kuri njye kandi neza mbona ko kiriho mu ba- mu rubyiruko mu banyeshuri ba- baba- akenshi bari mu ntara mu ntara
Ye, Nanjye- e- egera telefoni kugira ngo tubashe Nakumva.
kukumva neza
yego Mm,
nanjye ngitangira kwiga mm,
mu by'ukuri nize nize mu wa nageze mu wa gatanu mu wa mbere senderi ababyeyi banjye batangiye kuzajya babyumva buri umwe babyumvikana uburyo bwo kwiga kwanjye ndetse umubyeyi umwe akaba ari we uvugana mu kumfasha um- umumama ku buryo ari we wenda agashaka nk'ibishyimbo byeze akaba yagura n'ikazi cyangwa se n'amakaye mu masomo cumi n'abiri twigeza nkaba na- nayigira mu maso- mu makaye atandatu gusa kandi mu by'ukuri afite amabwiriza papa afite amafaranga afite buri kimwe cyose ariko akajya kuyanywera cyangwa agafite amabwiriza bakaba bamwe mu natwe dushaka dufite inyota yo kwiga kugira ngo nazo tugire icyo kugeraho ariko ukabona biragoye kugira ngo bigereho mu by'ukuri bitewe n'uko bari kwiga rimwe na rimwe wakiga ugasanga wagera mu rugo inabi mu rugo amakimbirane kugirana gutukana kandi uzi neza ko wenda wari ufite ikiganiro cyangwa se ujya mu kwisuku mu ishuri ugasanga nyine ni ikibazo abana barabibona mm.
ndetse kuri ntabwo ntabwo byasubitse mu mu mitwe yabo cyangwa se mu buryo bwo kwiga Ye, mu gihe byose by'icyo kurara na bamwe baricaye bitewe n'impamvu cyangwa se anabasohoye mu nzu uwo mubyeyi ibyo mvuga n'ibyo mbona kandi impamvu nabikuriyemo Mm.
niyo mpamvu nafashemo umwana wibagiwe rwose reka ngushimire nepo kubera ko akahe karadushiranye nda- reka ngushimire ndabyumva ko urimo uvuga ko hari uruhare rw'ababyeyi mu myigire y'abana muri kwa kumvikana kwa kuvugana umutumirwa yatubwiraga ko ha- byateyemo ikibazo kugira ngo uba- uba- ubashe kwiga hazamo agasigane ko kugira ngo ah, bakurihire amashuri ubwo rero n'ababyeyi bandi baf- bafata gutyo abana babo ba- ba- bagire bisuzume reka ijambo rya nyuma ndiguhe barbara amasegonda make cyane dusezera Yes, eh, eh, yes, urakoze cyane jeni dusoza reka tubwire ababyeyi bafite abakozi bo mu rugo abo bakozi dufatanije kurera ariko abo bakozi baza bakurikiza icyerekezo twabahaye ni twebwe tubashyiraho wa murongo wa murongo nahoze mvuga ngo nitwe tuwutanga iyo umugore n'umugabo ekipi yicaye ikaganira yego reka ni mwebwe mutakuma Eh, reka mbigushimire rero ngushimire iki kiganiro nshimira keri nashwan na nelson lopes bamfashije hamwe na nadia taha ku buhanga bw'ibyuma kuri mikoro ya eugenia mukankusi mwakoze mwese abo twari kumwe aho muherereye hose mukomeze kugira ibihe byiza